Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro biramburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Loyizi Bigirimana.
muramutse ejeni tuyahere mu yavugwa muri nigeria abategetsi muri nigeria bavuga ko abagabo bitwaje ibigwanisho barekuye ababikira bane b'abakatolika bari baranyuruje kandi babarekura batabakubaguye ekereziya katolika muri nigeria nayo yavuze ko barekuwe ata mafaranga abanje gutangwa umuvugizi w'umuryango w'abakatolika muri nigeria michael umo yavuze ko abo babikira bariko bariko barasubira kumenyera ikibano n'imiryango abo bakobwa bane banyururijwe hafi y'igisagara ca okigwe muri leta ya imo ku munsi w'imana bari mu nzira baja gusenga imigwi yitwaje ibigwanisho mu buraruko no hagati muri nigeria ikunze kunyuruza abantu kugira barekurwe habanje gutangwa amafaranga umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri iyo leta ya imo ogwike ngwacuku avuga ko abategetsi bariko barafata ingingo zose zikenewe zo kurwanya ubwo bugizi bwa nabi mu rugendo arimwo muri algeria perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ejo ku munsi wa kane ico yise ibihe bishasha mu migenderanire hagati y'ubufaransa na algeria ni ku munsi wa mbere w'urugendo rw'iminsi itatu arimwo muri algeria rutumbereye kunagura ubucuti n'ico gihugu co mu buraruko bwa afurika cyahoze mu bukoroni bw'ubufaransa ibiro vya perezida macron vyavuze ko urugendo rwiwe ari ugushinga umushinge wo gusubira kubaka no guteza imbere imigenderanire ikunze gutosekara hagati y'ivyo bihugu bibiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru perezida macron yatangaje ko ivyo bihugu bibiri bigiye gushiraho umugwi w'abahinga mu vya kahise bazoba bajejwe kwiga ivyabaye mu myaka ijana na mirongo itatu algeria yamaze mu bukoroni bw'ubufaransa icuka kibi hagati y'ubufaransa na algeria cunyuwe n'amajambo yashikirijwe na perezida macron mu mwaka uheze aho yibagije nimba algeria cari igihugu imbere y'umuzo w'abakoroni b'abafaransa perezida macron yagirije kandi algeria gushikiriza amajambo abiba urwanko ku bufaransa iyo mvugo yatumye perezida wa algeria abdel majid tebune akura ambasaderi wiwe akura ambasaderi w'igihugu ciwe mu bufaransa yongera abuza indege z'igisirikare c'ubufaransa guca mu kirere cayo rubaye urugendo rwa kabiri uwo mutegetsi w'ubufaransa akoze muri algeria kuva ashika ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika senateri wa amerika umufasoni marsha blackburn yarashitse muri tayiwane ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri ni urugendo rwa kane rukozwe n'umunyapolitike w'umunyamerika muri uku kwezi muri ico gihugu ca tayiwani ni urugendo kandi rutumbereye gushavuza ubushinwa ahaheruka bwaciye bukora imyimenyerezo ya gisirikare bwiyamiriza izo ngendo z'abanyapolitike ba amerika icyuka kibi hagati y'ubushinwa na leta z'ubumwe za amerika cyariyongereye gushika ku rugero rwo hejuru kuvaho umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nancy pelosi agendeye iryo zinga rya tayiwane mu ntango z'uku kwezi k'umunani senateri blackburn umurepublikani yatowe muri leta ya tennessee yavuze ko gushika kwiwe muri taiwan ari ubutumwa butanzwe ko amerika itazigera iterwa ubwoba n'ubushinwa yavuze kandi ko amerika ihagaze ku gushigikira ukwidegembya kw'isi kandi ata n'umwe azohabwa akaryo ko guhungabanya amerika hamwe n'ibihugu bicuditse uyundi mugwi w'abashingamateka urongowe na senateri ed markey waragendeye tayiwane inyuma gato y'aho nancy pelosi aviriye muri icyo gihugu igihugu cy'ubushinwa kibona yuko iyo ngendo y'abanyepolitike ba leta z'ubumwe za amerika mu kugendera tayiwane agasakisaki ari ugusomborotsa bagomba yuko ubushinwa bwinjira mu ntambara na tayiwani
washington ijwi ry'amerika perezida wa amerika joe biden yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibitero by'indege n'ibisasu vya muzinga vyarashwe muri siriya vyishe abagwanyi bane mu buseruko bw'ico gihugu kandi vyakozwe kugira abasirikare ba amerika bakingigwe ibitero by'abagwanyi bashigikiwe na irani perezida biden aremeza ko ari we yatanze itegeko ryo kugaba ivyo bitero yavuze ko hari ha- hari hage- haheze amezi amerika idakoze ibitero biremereye nk'ivyo muri ako karere avuga kandi ko kwabaye ukwishura ku bitero vya rokete vyarashwe ku makambi y'abanyamerika hamwe n'abo bacuditse muri ako karere ibitero vyabaye ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi k'umunani igitero ca mbere ca amerika cabaye ku munsi wa gatatu wa kabiri ariko inyuma y'aho abagwanyi bashigikiwe na irani barongeye gutera ibirindiro vya amerika ku munsi wa gatatu indege za amerika nazo zica ziracucagira ibirindiro vy'abo bagwanyi leta zumwe za amerika ivuga ko muri rusangi abagwanyi bane muri abo babateye bishwe nayo vya muzinga vyabo bishika umunani bitera ibisasu vya misile navyo birasambugwa abasirikare bane ba amerika barakomeretse bisanzwe mu bitero batewe ku munsi wa gatatu nk'uko bivugwa na leta zunze ubumwe za amerika
aroyizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika leta y'u Burundi yashyizeho amabwiriza yo kohereza hanze abakozi barimo abagore mu bihugu by'abarabu amashyirahamwe y'abakenyezi yo abona ko ari urudandazwa rw'abantu ayo masezerano arateye ubwoba aje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja uwo ni metre immaculee hunja umuyobozi w'urugaga rw'abagore baharanira amahoro n'umutekano minisiteri y'ububanyi n'amahanga irahumuriza abafite ayo makenga ibintu bijyanye eh, n'agateka ka zina muntu biba bikingiriwe ku buryo eh, umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra eh, ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu uwo ni albert shingiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi muri uganda ho wahoze ari umuyobozi w'ingabo hakaba na minisitiri w'umutekano generali eric mwine ejo yitabye imana izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu tuyahereye muri uganda uwahoze ari umuyobozi w'ingabo akaba na minisitiri w'umutekano muri uganda generali eri tumwine yaraye yitabye imana tumwine yari mu nyeshyamba makumyabiri na zirindwi za mbere za national resistance army nra zayobowe na perezida museveni wafashe ubutegetsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu inkuru irambuye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ignatius bahizi uyu mujenerali w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'ubukuru yibukwa mu mateka y'intambara y'imyaka itanu yazanye perezida museveni ku butegetsi nk'umuntu warashe isasu rya mbere ryo gutangiza icyo ubutegetsi bwita intambara yo kwibohora mu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na rimwe generali tumwine kandi yabaye umuyobozi wa mbere w'ingabo nyuma y'umwaka umwe inyeshamba za national resistance army nra ziyobowe na perezida museveni zimaze guhirika ubutegetsi bwa perezida tito okero rutwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu iyo ntambara yamaze imyaka itanu yari irimo n'abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda bari impunzi muri uganda icyo gihe barimo na perezida w'u rwanda paul kagame generali tumwine yaje gukora mu nzego zitandukanye muri guverinoma iriho iyobowe na perezida museveni harimo kuba umugaba w'ingabo umukuru w'inzego z'ubutasi kandi n'abaminisitiri muri minisiteri zitandukanye ariko akaba yarasezereye ubutegetsi mu mwaka ushize icyo gihe ari minisitiri w'umutekano mu ijambo rigufi yasangiye ku rubuga rwe rwa twitter perezida museveni yavuze ko generali tumwine yapfiriye mu bitaro i nairobi azize kanseri y'ibihaha museveni yavuze ko generali tumwine yitangiye igihugu cye kandi akagikorera yivuye inyuma nyuma yo gusezera mu butegetsi umwaka ushize akagirwa umujyanama wa perezida yahise avuga ko ikintu cya mbere agiye kugira inama perezida Museveni ari ukumusaba kureka ubutegetsi mu mahoro kugira ngo Uganda izagire amahoro n'iterambere birambye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe n'igisirikare naryo ryashimangiye ko generali eri tumwine azibukwa kuba yararashe isasu rya mbere ry'intambara yabohoje igihugu ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na rimwe ku kigo cy'ingabo za leta cya kabamba aho inyeshamba zafashe ibirwanisho byinshi byazifashije gutangiza urugamba iryo tangazo kandi ryatangaje ko generali tumwine yakomeretse akabura ijisho mu gihe cy'intambara umunsi umurambo we uzagarurwa muri uganda n'igihe azashingurirwa nturatangazwa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tuve muri uganda tujya mu burundi leta y'u burundi yashyizeho amabwiriza ajyanye no kohereza hanze abakozi bakiri bato cyane cyane abakobwa bazoherezwa gukora mu bihugu by'abarabu nka arabiya sawudite katari n'ibindi leta y'u burundi ivuga ko izahungukira kubera imisoro bazatanga n'amafaranga bazohereza mu gihugu cyabo nyamara amashyirahamwe y'abagore yo abona ko ari uburyo bwo gucuruza abantu inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kubwo Burundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bagiyemwo ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze abazoba bagiye ku giti cabo Uburundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimwo kugira ngo biyandikishe bamenyekane gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho ubushikiranganji bw'imigenderanire Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga Sonia Ines Niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganji niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane hariho ubucuti canke ico nokwita amasezerano iryo shirahamwe riri mu Burundi rizoba ryagiraniye n'imiburiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo iryo shirahamwe rizotegeza gutanga amafaranga y'ingwate imiliyoni mirongo itanu azoshirwa ku ikonti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu yonona hariya gishobore kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga hariho icerekana ko iryo shirahamwe rikora kandi cemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amarundi azoshirwa ku ikonti y'igihugu y'ikigega cy'igihugu cyo nokwita mu gifaransa tresor public ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganji bw'imigenderanire buvyerekana integuro y'itegeko rigenga ico uburundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka iri tegeko rivuga ingene amashirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo ingene ugize ikibazo ubuserukizi bw'uburundi buzomufasha n'ibindi n'ibihano birategekanijwe kw'ishirahamwe rizo gutwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakorerwa amabi atandukanye umushikiranganji Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko ibintu bijanye eh, n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo eh, umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu aya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi naho biri uko amwe mu mashirame akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi metere imakire hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ayo masezerano arateye ubwoba aje kongereza ubwo rudandazwa bazaguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja tukuja mu bushurashuzi nta kizohinduka barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimo uruhara rw'inzego za leta ishyirahamwe ry'abanyakanada rirwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini justice and equity ryoryo risanga ahubwo amaleta yari akwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa florence boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika
ati ugwaruka nibwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
ubushikiranganji bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga raporo y'urunani onrct weton frere rugwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka ibiri iheze abagore n'abakobwa barenga amajana ane bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye vya afurika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu vy'abarabu nka oman arabia saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko gushika ubu nta bitigiri vy'abagiye muri ubwo buryo bizwi ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye ku bazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
tuve mu burundi tujya mu rwanda aho perezida w'u rwanda paul kagame hakomeje uruzinduko rw'iminsi itatu aganira n'abaturage bo mu ntara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba kuri uyu wa kane yari mu turere twa ruhango na huye mugenzi wacu asumuta kaboyi yari mu ruhango abafite inkuru irambuye mu gihe cya saa tanu n'igice nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya kibingo mu murenge wa ruhango abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo abasuhuza kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mu tundi turere tw'igihugu ni urugendo rubaye nyuma y'imyaka ibiri aho icyorezo cya covid cumi n'icyenda kimaze gucogorera nirwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi mu karere ka ruhango perezida kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya akadiho umukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma y'aho bari baherukaniye muri bibiri na cumi na karindwi ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura ndibuka twahuye turi mu bihe by'amatora twasezeranye byinshi ndetse mushyiramo umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose ariko turacyakomeza niba ari ibijyanye n'amazi mirongo itandatu n'ibindi ku ijana ni bike turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri mirongo inani menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora mirongo itanu ku ijana ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari mirongo itandatu atari mirongo irindwi atari mirongo inani ku ijana perezida kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugezeho ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo abamotari sinzi niba mujya mubibona dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse y'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitanu tukishyura ibintu bitandukanye otorizasiyo ipatante umusoro ku nyungu tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba wabasha no kugura umwenda cyangwa urihire umwana mu ishuri turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyuma kidukurikirane ndabyumva ndabyumva ni icyo ngicyo
your excellence mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye turaza kugikemura abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa kuri mikoro y'ijwi rya amerika abaturage bagaragaje ibibaruhije mfite ikibazo ngewe cy'amatara bansimbukishije sincana kandi abandi bose duturanye baracana gihe bansimbukishije ipoto ngo ngende umumama w'abana babiri nitwa uwimana korodina iwacu ni ikinihira maze imyaka itandatu mba ku gasozi kugeza kuri uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge bampaye icyiciro cya kabiri ntagira ahantu mba kandi hari ababa mu nzu ngendara ku gasozi barihirwa mituweli umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi bambujije kujya imbere ngo mbaze nanjye ndacumbitse mfite utwana nta munsi iriho nta ku irembo mama ni umusazi na musaza wanjye ni ukuvuga ngo ntangira nereka urugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka nyamagabe ndetse na nyamasheke azagirana kandi ibiganiro n'abavuga rikumvikana mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye hamwe n'abo mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka rusizi biteganije ko muri uru ruzinduko perezida kagame azasura umukecuru rasheli nyiramandwa umukecuru w'imyaka ijana na cumi wo mu karere ka nyamagabe perezida kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka karongi aho azasura uruganda rw'icyayi rwa rugabano asumpta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse dusubiye gato mu burundi abategarugori batowe mu buyobozi mu mujyi wa bujumbura barimwo abatorewe kuyobora inzego zifata ibyemezo z'igihugu baravuga ko umugore afite ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye z'igihugu inkuru ya tiarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu i Bujumbura kuri uyu wa kane aho bari baramutse bigira hamwe icyatuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icyemezo cyo kujya kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba ariko niko ndihweza haraketse n'igihe mvuga ibi bintu nyanabivemo niko nditoza hagati y'abantu bafite amashuri si ahantu hakiri inzoka burya bene igihugu ntibiyumvire uko batari barafite ubwenge kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu birashoboka ko batora umuntu iyo bamwitigiye bakundukize viyora nawe ni umwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri komini sare akaba yaratorewe kurongora umutumba avuga ko abakenyezi bafite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu akaba yatanze akarorero k'ikigo cy'ishure yahawe kurongora cari kigeze ahatemba ashobora kugisubiza ku murongo anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri c'abagabo hagenja mu nama y'abayobozi nkasanga turi abakenyezi batatu mu bayobozi mirongo ine n'icyenda icyo dushatse gukora turakora ibintu bikomeye cyane iryo shure ryisumbuye ryari rigeze ahatemba ku mwimbu bashaka tuya mukenyezi reka tumusindizeyo uwo mwaka nyene umwimbu turaduga kuri kahandi pusa uja kuri pirido sefutanti pusa abarongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira inguvu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo nzoyihera Emmanuel ajeje urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari mukenyezi afise uruhara ntangere mu iterambere ry'umuryango ibyo ntawe mubirenga murabizi ariko rero ntitwakwirengagiza ko bikwiye kongereza ingufu kugira ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye mu nzego zose zifata ingingo kimwe mu bihangiro twihaye ni ugushikana kure ijwi ry'umukenyezi kugira ngo amategeko amukingira yubahirizwe umushingamateka kwizera efrazi yatowe muri bujumbura nawe avuga ko abakenyezi bagikumirwa mu nzego zifata ingingo agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi gushira imbere ineza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukorwa kugira ngo agateka k'umukenyezi wese kubahirizwe navuga nti abakenyezi mukikuza muraraba amadu wacu katababavu kabo dufite ingene rero bica bitira hehe hariya mu miryango ngo vyavuye hejuru uwo rero yatowe ko ntasubira kwibuka hariya uwo mukenyezi iyo abayeho rero ntasubira no kwitaho inyungu z'abakenyezi yitaho inyungu ziwiwe niyo niyo kontwate dufise rero hariho abakora sevre mugabo n'abandi batarabona ihangiro nyayo abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe umwe wese mu birabana n'urugo na cane cane ko umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe ivyo bikazotuma iterambere rirambye rigerwaho vyoroshe nk'uko babishikirije mu burundi kandi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibitigiri bingana na mirongo itanu na gatanu n'ibice bibiri kw'ijana by'abanyagihugu bose babarurwa mu burundi mu burundi kandi kandi ibitigiri byerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na mirongo itatu n'umunani ku ijana thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu inshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera mana nyiribiremwa inginga datakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minege umva amajwi menshi yabera bo mwisi atakamba ubutitsa amarwaniroro abantu barananiwe abandi bara Bwana ni raha